Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti. gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa amma gara qophiittaa nutti ceena.
rakkoo nageenyaa oromiyaa keessa jiru furmaata karaa nagaa akka argatuuf hawaasaaleen oromoo biyya alaa keessa jiraniif dhaabbati ollaa jedhamu gaafatanii jiru. xalayaan karaa ollaa torban darbe ba'ee kun muummicha ministeeraa abiy ahmed pireezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa obbo shimallis abdiisaaf waraana bilisummaa oromoo abaa'oof ajajaa olaanaa akka ta'an kumsaa dirribaa yookaan jaalmarroof akka ergamu adda seenaa jimjimoo daayirektarri waliigalaa ollaa beeksisanii jiran dhimma kana ilaalchisee jaallanneen qaamota dhimmi kun ilaalu haasofsiisuun gabaasi qindeessite kunooti.
Ollaaf daayirektara waliigalaa akka ta'an adda seenaa jimjimoo waa'ee qabiyyee xalayaa ergamee gaafadhee akkas naan jedhan.
Oromoon carraa kana fudhateetiin nagayyuu buusee Oromoodhaafis akkasumas biyya Itoophiyaatiif gaafa Afrikaatiif illee gaarii ta'aa kan jedhu qotee bulatu harka guddaa ummanni hiyyeessaatu harka guddaa qabsoo kana waraana kanarratti kaffalaa jira. Kanaaf nageenyi dhufuun warra lamaaniif qofa osoo hin ta'in uummata keessattiyyuu ammoo Uummata nagaa hedduu kanarra akka du'aa jiru qabeenyi isaa saamamaa jira manni isaa gubataa jira shamarran gudeedamaa jirti namni seeraan ala hidhamee manidhaa keessatti irraanfatamaa akka jiru manidhaa keessatti dhukkubaan akka malee yakkamaa akka keessa jiru otoo koortiin gadhiif achitti kaafee akkasumas immoo karaa seera ala akka ta'e namni akkuma yeroo barbaade hidhamee yeroo barbaade gadhiifamaa kunneen marti uummata nagaa irratti deemaa jiru olaana bilisummaa oromoo qabu sana keessa qabee qabatee deemuutu hin ta'in nama nagaa kan qotee bulaa kan barataa jiru uummata kanatu kaffaltii guddaa kafalaa jira. Kanammoo waan barruudhaan yeroo hedduu torbee torbee irratti itti barreessinee gadhiisnu. Waamichi keenya kan inni ta'aa jiruuf sagalee warra sadii taaneeti. Sagalee nama biraaf hin ta'in.
Mootummaa Federaala Itoophiyaatti waajjira koominikeeshiniif deetaa ministeeraa akka ta'an obbo Kabbadee Deessisaa waa'ee marii karaa nagaa kana gaafatamanii akkas jedhan.
Lolli kamuu qaamni hidhate kamiyyuu karaa nagaatiin qawwee isaa lafa kaa'ee gaaffii isaa dhiyeeffachuu qaba kan jedhu mootummaan ejjennoo qaba. Isa kanaaf immoo irra deddeebi'ee mootummaan caasaa mootummaatiinis abbootii gadaatiin haadholii siinqeetiin kadhachaa kan ture qaamni kamiyyuu biyya kana keessatti qawweedhaan jijjiiramni dhufu hin jiru jedhee mootummaan amantaa guddaa qaba. Isa kana qaamni fudhanne immoo yoo jiraate olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan rakkoon biyya kana akka furamu kan yaadamaa jiru. karaa nagaadhaan gaaffii qabu dhiyeeffatee qawwee lafa kaa'ee uummata keenya dararuu keessaa gara karaa nagaatti akka deebi'u mootummaa yoomu walballisaa banaadha. Waan addaa garee wayii baasee fi qalaa barriyaa waan jijjiiramu waan dhufu akka hin jirre kan hin hubadhu ani qaleecha fillaallee xalayaan qaqqabis hin jiru xalayaan nuti nuti fachi funaannus hin jiru jechuu kooti.
Warri mootummaan shanee jedhu yookiin waraana bilisummaa Oromoo fi hin jedhani lafa qaamni sadaffaan jirutti dubbanna waan jedhan qabu.
qaama sadaffaa qaama afaffaa waan jedhamu hin jiru namni karaa nagaadhaan qabsaa'uu barbaadu biyya kanatti karaan saabanaadha waan warri kutuu hin qabne qaamni waraana kana gaggeessaa jiru nama ajjeessi balaa ga'u malee kan eenyuun akka hoogganamu waan ifatti beekamu hin jiru yeroo tokko tokko waliin makuutu jira filattoota amma jiran kanaa fi abaa'oo waliin makuun sirrii miti abaa'oo jechuun warra kaleessa gaaffii oromoo bu'uurarraa qabatanii oromoodhaaf gatii kaffalaa turanidha. isaan immoo har'a mootummaa waliin gaggeessaa jirra maqaadhaan waamuu warra dandeenyutu jira akkasumas immoo karaa adda addaatiin uummata isaanii biyya isaanii deeggaraa kan jirantu jiru maqaa dhaabbata kanaatiin kan nagadu har'a baay'eetu jira qaamni hidhate kamuu haa ta'u maqaa fidee haa qabaatu uummata nan qabsaaf jedhu fituu dhiisee karaa nagaan galee gaaffii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u nuti qaama sadaffaa fi afaffaa waan jedhamu kana miti kan ilaalle.
Dhimma kana laalchisee deebii mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa argachuuf gara waajjiratti gaafatamaa kutaa koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbilaan argachuuf carraaqqiin irra deddeebi'ee taasisee milkoofne garuu obbo Haayiluun dhiyeenya kan gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma Oromiyaa keessatti nagaa buusuu laalchisee akkas jedhanii turan.
Humni kun ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganamu. Humna akkasii wajjin mootummaan taa'ee dubbachuu hin danda'u. Humna bittinnaa'ee rakkoo uumaa jiru waan ta'eef karaa nagaan harka akka kennatu malee humna waliin taa'amee mari'atamuu miti sadarkaa kanarra hin jiru. Dargaggoota karaa doggoraan humna kanatti makaman karaa nagaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee dhiibbaa adda addaa godhanii dargaggoonni baay'een karaa nagaatti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee ammas humni kun. Lammiilee nagaa irratti xiyyeeffatee bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee yeroo inni miidhaa qaqqabsiisu mul'ataa jira waan ta'eef kunis akka furmaata argatu karaan nagaa waamicha taasifame sun dinnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas oopereeshinii babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeeteetti fufaa jira.
gama kaaniin pireezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo oromiyaa obbo shimallis abdiisaa gidduu dabre kan televiziyoona obn waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin erga jijjiiramni argame as rakkoon oromoo qawween hiikamu yookaan furamu akka hin jirre ibsanii gaaffiin oromoo deebiin argatiin jiru yoo jiraates hojiif gochaan agarsiisuu barbaadaa jedhan garaagarummaa yaadaa yoo jiraate mariin haa hiikamu. Oromiyaa keessatti rasaasni tokko akka dhukaa'u mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa hin fedhu jedhan Oromoo gidduutti dhiigi akka lola'us hin barbaannu kanaafis jedhan.
Nagaa Oromoo fida taanaan waan barbaachisu hunda gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'edha. Hiikamus hin danda'ama jennee tamanname.
Sanaan ala waan jiruuf garuu qaamni nageenyaa kan federaalaas ta'ee naannoo tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu itti fufaa jedhan gama kaaniin. Waa'ee xalayaa ergamee kan akka gaafataman dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo kan idila addunyaa obbo Odaa Tarbii yaada kennaniin.
Ibsa sana argine irraa jalqabaas kaka'umsa akkasii daasfiraa keessaa arguun baay'ee nu gammachiisa. Namni uummata isaaf yaadee inishitiivii akkasii kaasuun isaanii baay'ee nu gammachiisa. Garuu akkasuma osoo jennuus waan tokko sirriitti akka uummanni isaaniif galu kan ibsu barbaannu. Nuti karaa keenyaan nagaa takkaallee dinnee hin beeku. Ibsa adda addaarraa argamuu danda'ama. Kan nagaa sababa barbaadaa jiru nu miti sirnichi kun hubatamuu qaba jalqaba. Itti dabalee immoo nageenyi inni jedhamu nageenyi akka milkaa'uuf akka turuu fi akka ittiin marii seenan jira. Marii otoo hin seeniin dura confidence building measures yookaan afaan oromootiin. waan walamantaa nu gidduu guddisuu danda'u wanta akkasii duraan godhamuu qaba. Sun maal akka ta'an yeroo adda addaa ibsineerraa ammuma itti dabaluu fi jalqaba fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu paartiin siyaasaa akkuma mirga isaanii Oromiyaa keessa socho'u itti dabalee dhukaasni ulaagaa tokko malee akka dhaabatu qaamni walaba kan ta'e sadaffaan akka dhiyaatu. Yoo marii sana seennee waliigaltee tokkorra dhufne waliigalteen sun akka milkaa'uuf haala kan mijeessan amma malee booda gaabbuun hin ta'u. Gufuu ta'e nageenyaa fi sirnichumadha. Sirnichi yoo barbaade dhuguma Oromiyaan nagaa barbaada. Uummanni Oromoo rakkataa jira. Dararaa adda adda argaa jira. Kanaaf kun haa dhaabatu nageenyi sun dhugaa yoo barbaade waan inni gochuu qabu illee beeka. Garuu kan nuun argaa jirru kan xiqqoo tokko gaaffii nutti ta'u yeroo yerootti sababa adda adda baasu. Waboo kan wajjinii mari'annaa. Waboo sadiitu jira. Qoqqoodameera maal goonaa? Maadha kuni akka waan isaan nageenya buusuu yaalanii eenyutti dubbannaa jedhanii waan wallaalaniif.
Hordoftoota keenyaa keessummoota koo mara galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti hordoftoota keenya gara qophii itti aanutti ennaa ceenu immoo Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaan bu'uusaarraa kan ka'e sodaa tokko malee bakka bakkatti socho'aa jirra. Hariiroowwan hawaasaa addaan citanii turanillee iddootti deebi'aa jiru jechuudhaan jiraattonni godinaalee kamashiif matakkal hammi tokko dubbatanii jiran. Kana laalchisuudhaan Naakoor Malkaa torbee gabaasni erge kuno.
naannoo Beenishaangul Gumuzitti jiraataa magaalaa Kaamaashii ta'uu kan dubbatan obbo Sanbataa Tafarraa nagaan fooyya'aa naannicha keessatti argame bakkaa bakkatti socho'uudhaaf kan dandeessise ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
ሰላም ከወረደ በኋላ አሁን የድምፅ ስራሱ የሚባል ነገር አይታይም፣ አይሰማም።
Akka godina afaanaa keenyatti erga nagaan bu'ees rakkoon hin jiru. Sagaleen dhukaasaallee dhaga'amee hin beeku. Namnis akka fedhetti socho'uu danda'ee jira. Amma uummatni gara misoomaatti galeera. jechuun dubbatan. Jiraataan godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas tokkos gama isaaniitiin hariiroowwan uummata gidduutti taasifamaa turan kanaan dura addaan citanii turan itti fufaniiru jechuun ibsu.
ረዳት ፕሮፌሰር አስፋ በራ ከግልገል መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ነው ማስተምረው።
Piroofeesara Gargaaraa Asfaaw Birraa kolleejjii barsiisota Gilgalittan barsiisa. Haalli nagaa Matakkal amma sadarkaa gaariirra jira. Gidduu kana gara aanaa dhibaatii bakka rakkoon nageenyaa ture dhaqeen ture. Hawaasni waliigalteedhaan jiraataa jira. Kana booda waa'ee wal dhabdeen dhageenyu nagaan jiraannaa jechaa jiru. Cidha dhaqee gammadeen dhufe. Hundumtuu isa duraaniitti waan gaabbeef amma jaalalaan waliin jiraataa jira. Sagaleen duuba kootii dhageessu kun kan wal dorgommii ispoortii magaalaa Paawii keessatti adeemsifamaa jiru. Kunis waggoota afur keessatti isa jalqabaati. Namni gammachuudhaan hordofaa jira. jechuun dubbatan. Koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuuz Haaruun Umar gama isaaniitiin erga hidhattootni mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessanii seenanii as jijjiiramoota argamaniiru jedhan akkasitti ibsu.
ብሔንን ታጣቂዎች እና ጎድን ታጣቂዎችን መንግስት ባደረገላቸው ጥሪ መሰረት Hidhattootni Guudeeniif Beeniin erga waamicha nagaa mootummaan taasise simatanii seenanii as wantoota fooyya'an hedduutu jiru. Beenishaangul Gumuuz naannoo itti sagaleen dhukaasaa tokkollee keessatti hin dhaga'amne ta'ee jira. Ajjeechaaf buqqaatiinis guutummaatti dhaabbateera. Hojiileen misoomaa kanaan dura addaan citanii turanis itti fufanii jiru jechuun dubbatan. Komishinar Haaruun daandiiwwan kanaan dura daandiiwwan ijaarsi isaanii addaan citee ture itti fufuu dubbachuudhaan sochiin geejjibaa kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin taasifamaa tures dhaabbateera jechuun dubbatu.
መንገድ ሲከፈቱ በጥርጊያ ጀምሮ የነበሩ መንገዶችን በአሁኑ ጊዜ ስራቸውን Yeroo daandiin banamu daandii bonaa akkasumaan osoo hin hojjetamine hafee ture kontiraaktorootni itti deebi'anii hojjetaa jiru. Asoosaa Kaamaashii, Asoosaa Matakkal kanaan dura eegumsa humnoota mootummaatiin malee socho'uun hin danda'amne amma garuu eegumsa malee deemamaa jira. Kontiraaktorootni, daldaltootni, jiraattootni, namoonni kanneen biroo hojii garaagaraaf garana dhufanis waan barbaadan haalaan hojjetanii akkaataa itti deebi'antu jira jechuun dubbatan. Haalli nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'ate akka itti fufuuf uummata waliin hojjetaa jirraa kan jedhan komishinarichi keessumaa tajaajila poolisii hawaasaatiif xiyyeeffannoon kennamuu dubbatanii jiru.
ከመዋቅር አንጻር አብዛኛውን ቀበሌዎችን የፈረሱበት ሁኔታቸው ሁኔታዎች ናቸው የነበሩ Caasaa mootummaatiin wal qabatee ji'oota sadan afran darbe gandootni diigamanii turan. Tajaajilli poolisii hawaasaa koominiitii poolisii jalqabamee jira. Ogeessotni tajaajila ekstenshinii fayyaa qonnaa fi bishaanis akkasuma hanga gandaatti seenanii hojjetaa jiru. Uummata faana waliigalteedhaan hojjetamaa yommuu jiraatu hooggantootni olaanoo hamma hooggantootni olaanoo naannichaa gadi bu'anii uummatallee mariisaa jiru jechuun dubbatan. Miseensota warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuz Buhudeenii fi warraaqsa bilisummaa Uummata Beenishaangul Gumuz Behinan hojiilee garaagaraa irratti bobbaasuudhaaf haalli mijataa jira jechuun dubbatan.
ከዚህ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዘው አብዛኛውን በዚህ በማዕድን Carraa hojiidhaan wal qabatee hojii albuudaa, daldalaa, qonnaaf kanneen biroo irratti gurmaa'anii hojiitti seenaa jiru. Namootni barnoota qabnaa, digirii akkasumas dippiloomaa qabnaa jedhan kanaan dura hojii keessaas ba'anii turan yeroo ammaa kana deebi'anii hojii eegalanii jiru jechuun dubbatan. Dura ta'an warraaqsa Dimokiraatawaa Uummata Gumuzii fi hidha guddichaatti itti gaafatamaa waajjira hirmaannaa uummataa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Giraany Guddataa sababa nagaan bu'eef hojiilee misoomaa hojjetamaa jiru jedhan ibsanii jiru.
አንጻራዊ ሰላም ሳይሆን ሙሉ በሙሉ ሰላም ወርደዋል። ልማት እስካሁን ድረስ Nagaa fooyya'aa osoo hin taane nagaan guutummaan Beenishaangulitti bu'ee jira. Gama misoomaan wal qabatee aanaa Seedaaliif Kaamaashii kan wal quunnamsiisu daandiin bonaa hojjetamee xumuramee jira. Hidhattootni gama nagaatiin seenan akka hojii qonnaa irratti bobba'aniifis Kaamashiitti tiraaktarootni kudhan fe'amanii jiru. Matakalitti ammoo kanaan dura tiraaktarootni kudha sadii fe'amanii seenanii jiru jechuun dubbatan. Waggoota afran darban keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamuuf kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'u mootummaan gama isaatiin kanneen qe'ee irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu ibsu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa jiraattota godina Booranaa balaa hongeen miidhamaniif gargaarsa taasisuu beeksisee jira. Haati warraa Hacaaluu Hundeessaa adde Faantuu Damissee dhaabbatichi boolla bishaaniif gargaarsa midhaan nyaataa warra hongeen miidhamaniif gumaachuu hin ta'e sababaa hongeetiin uummanni achi jiru guddaa miidhamuusaa dubbattee jirti. Galmoo daawwiti namoota dhuunfaan gargaarsa qindeessaniif qaama mootummaa hojiin gargaarsaa kun ilaallatu dubbisuun gabaase ergee ture kunoo.
Addaffaantuu Damisee haati warraa Aartist Hacaaluu Hundeessaa dilbata darbee faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa godina Booranaatti namoota hongeen miidhamanii fi gargaarsa taasisuu BOF himtee jirti.
Waliigalatti kan waa'uma hongeedhaan kan ka'een uummata isaa biraa ceenutu jiraate akkaataa inni dhaabbatu karoora isaa fi kaayyoo isaa nan beeka waan ta'eef piroojeektii takkan qabatee deemee ture. Aanaan mi'oo bokkuu logooma bakka jedhamuttidha kan hin hojjechuudha yaade hojii kana akkan sirriitti itti hojjedhuuf akkan itti fufuuf kan na godhe kumalaa cimsaa jedhama isan gaafadhe yeroo duraatiif isa gaafannaan inni itti deemeen hojjannaan jedhee isarraa darbeemmoo namoonni hedduun. Piroojeektii kana keessatti shoora guddaa taphatan jiru. Maaliif faawundeeshiniin na jedhamu duraan dursee egaa ofuma keetii qarshii kee yookaan mana kee irraa baastee kan hojjettu otoo hin ta'in uummatuma irraa fuutee uummatumatti kan deebistu waan ta'eef. Kanaafiyyuu namoota hedduutu shoora hedduu achi keessatti taphachaa jira. Piroojeektiin sun inni duraa sun gara namoota kuma kudha shanii isaaf gargaara. Isaan itti fayyadaman. Innaan achi deemu wanti hin arge duratti sii kaasera magaala tokko ta'u buqqa'anii warra achi jiran baay'ee garaaf nyaata sii galee har'a jiruu kee malee boru waan ta'an hin beeknu waan ta'eef piroojeektii lammaffaa isaa sanarraa kan inni itti dabalee warra boordikoos wajjin haasa'ee. Dubluq bakka jedhamu nyaata guyyaa tokko guyyaa lama otoo hin nyaatiin bulta bishaan garuu guyyaa tokko otoo hin dhugin ooluu hin dandeessu waan ta'eef. Kanaaf achitti piroojeektii lammaffaa qabadheera. Piroojeektiin keenyas haala gaariidhaan deemeera.
Boolla bishaanii aanaa mi'ootti tajaajila kennuu jalqabe kanattis dabalata gargaarsa midhaan nyaataa taasisuu kan dubbatte adda faantuun haalli uummanni hongeen miidhame keessa jiru baay'ee ulfaataadha jetti.
Wantan arge irratti baay'ee gaddeera. Nyaata guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf. Kan ta'udha kan namaa kennuu dandeessu yookaan immoo dhiyeessuu dandeessu garuu furmaanni barbaachisa furmaanni itti fufiinsa qabu kana uummanni amma danda'etti uummata booranaa duukaa dhaabbatu jedha itti dabalataan immoo mootummaanis otoo hubatee laalee waan hojjechuu qabu achitti hojjetee maaliif uummata keenyadha kanaafiyyuu otoo gara sanatti laalanii furmaata itti fufiinsa qabu yeroodhaaf otoo hin taane wanta itti fufiinsa qabu otoo hojjetanii.
Halakee Jaldeessaa dhalataa godina Booranaa biyya Turkii jiraatudha. Dhiyeenya kana dhuunfaadhaan warra gargaarsa walitti qabee Booranatti namoota hongeen miidhe gargaara keessaa tokkodha. Gargaarsi dhuunfaa namootni warra hongeen miidheef taasisan ammallee qindoomina barbaachisaa jedha.
Waggaa lamaan dura akkasuma naannoo Oromiyaa cufa irraa gargaarsi kunii Booranaaf guuramee ture. ammallee cufa ta'uu isaa namni waan hin beeknee fi gargaarsi bifa tokkummaa ta'een deemuu hin jiru garuu ammaan tana karaa yuunivarsiitiin boolleenii. Gargaarsi gaariin deemuu jira. Karaa adda addaan deemamuu jira. Inni kun jabaatee yoo deemame uummata kana beelaan baraaruun ni danda'ama. Gama kaan immoo haala qindaawaa ta'een mootummaan labsii hatattamaa labsanii gargaarsi kun guutummaan guutuu bifa qindaawaa ta'een kallattii cufirraa uummata lubbuu uummata kana kan baraaruu irratti yoo fuulleeffatame gargaarsi cufa dhufuu danda'a jechuudha.
Adde Faantuu Damissee haati warra Aartistaa Haacaaluu ammas faawundeeshiniin maqaa Haacaaluu Hundeessaan hundaa'e qaamolee hawaasaa waliin ta'uudhaan tumsa gargaarsaa warra hongeen miidhamee fi warra kaaniifis taasisuu itti fufaa jechaan BOFtti himtee jirti. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusaa Gonfaa Oromiyaatti Direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma namoonni miiliyoona sadii ol Oromiyaa keessatti hongee irraa kan ka'e rakkoof saaxilamanii jiru jedhan. Kanneen keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa fi dhaabbileen dhuunfaa kaanis gargaarsa dhiyeessuudhaaf akka itti jiran dubbatani. Jiraattonni akkasumas dhaabbileen dhuunfaa naannoo Oromiyaa keessatti tumsa warra hongeen miidheef akka taasisanii fi hojiin qindeessuu itti jiramaa jedhu.
Yeroo akka kanaatti hin gurmoofne ture qaamni adda addaa uummanni karaa godinaa gara godinaatti akkasitti walii birmatee deeggarsa kenna. Amma risoorsii sana seentiraalaayizii goone gara tokkotti finnee karaa tokko akka deemu goone. Sadarkaa aanaatti hin jira, sadarkaa godinaa, sadarkaa naannootti hin jira. Risoorsiin jiru kun hundisaa walitti qabamee akkaataatti deebiin itti kennamu bishaaniif, fayyaaf, nyaataaf isadha. Akkasumas immoo. Yeroo dhiyootti nuyi akka waliigalaatti dikileerii kan goone jira. Booranni gargaarsa guddaa barbaadan jiru. Siviil Soosaayitii Federaalaa Neeskoon jedhamu akka naannoo Oromiyaatti ni jirta jiran hundinuu bootii qabeeyyiirree galanii deessu garuu akka danda'an waan kana irratti torbee darbe kana keessa waan hojii akkasiis hojjenneerra risoorsii guddaa moobilaayizii gochaa jirra jechuudha.
obbo Beenyaan gama buusa gonofaatiin inni walitti qabamu saganteeffamee kan gaggeeffamu ta'uu dubbatanii isattis dabalata akka qaamoleen hawaasaa fi dhaabbilee dhuunfaa akkasumas immoo jaarmaaleen namoomaa birmatanii fi yeroo barbaachisutti waamicha addaa akka taasifamullee dabalataan dubbatanii jiran gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawit Adaamarraa.
Waldhibdee mana amantaa Ortodoksii mariidhaan furameera jechuudhaan gareen abbootii lamaanii waloodhaan ibsa baasanii turan. Kana irratti gabaasa giddugaleessa torbanii Tsaayi Daamxoonuu ergitee turte kunoo.
Waldhabdeen abbootii amantaa waldaa kiristaanaa Ortoodooksii Itoophiyaa gidduutti uumamee ture mariidhaan akka furame manni amantichaa ibsee jira. Ibsa waloo kaleessa baasaniin dhimmoota irratti waliif galame keessaa manni kiristaanaa gaaffilee afaaniin walqabatiin ka'an deebisuudhaaf hojii eegalte cimsitee kan itti fuftu ta'uun eerameera. Mana amantaa Ortoodooksii Itoophiyaatti Phaaphaasiin kutaa lallaba Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Horra Guduroo Wallaggaa Abuun Naatnaa'el qabxiilee waliigaltichaa dubbisaan akkasiin dhiyeessaniiru.
Tibba kana qormaata mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame. Abbootiin gama lachuu jirru walagarreerra. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee biroottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraan dhala saddeet bara kuma lamaaf kudha shan marii gaggeessineen walgalteerra geenyeerra. Tokko naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajiltoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. Lama Oromiyaa fi naannolee biroottis manneen amantaa Tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu.
Qabxiin kan biraa marii kanaan waliigalteerra gahameeraa jedhamee ibsame dhaabbileen leenjii Oromiyaa fi naannolee kanneen biroottis akka babal'atan kan jedhuu fi dhimmoonni biroos ibsamaniiru. Abuun Naatnaa'el dhimma kanarrattis dubbisaan waan dhiyeessan qabu.
Sadi Oromiyaa fi naannolee birootti kolleejjonni giddugallii leenjii. Akka banaman kana dura kan jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. Afur kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkopposaatii afaan Oromoo beekan gahaan wayitaa wal harkaa fuudhinis qeessota gaggeeffamu akka muudaman. Shan liqaana paappaasonni sadan eebbifamoo abbaa Saawiroos, eebbifamoo abbaa Yosxaatiyoosii fi eebbifamoo abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi. Gulantaa qeessummaa isaaniitti akka deebi'an. Ja'a abbootiin abbootota sadan kanaan muudaman gulantaa qeessummaa duraanitti haa deebi'ani. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. Torba dhimmoota bulchiinsaa ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawwan jiran. Qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina.
Ibsa waloo kana keessatti kan irratti waliif galamee jechuun kan ibsame keessaa tajaajilli mana amantaa keessatti kennamu daran jajjabeessuun dhaloota dhufutti akka darbuuf cimnaan ni hojjetama kan jedhuu fi hojmaata mana amantichaa sirreessuun hojii xiyyeeffannoo argatu akka ta'e eerameera. Waldhabdee mana amantichaa keessatti uumame wantoota dhaadhessan irraa fagaachuu miidiyaaleen rogeessonni miidiyaa fi barsiisonni abbootiin dhimmoota jaalalaman caasuun jibba facaasan irraa of qusachuu qabu. jechuunis ibsa kana keessatti eerameera. Akka ibsa kana keessatti qabetti qaamolee jibba labsan kan balaaleffatan ta'uun ibsameera. Qormaanni tibbana mudate keessoo mana amantichaa qorachuu fi tokkummaa cimsuuf carraa uumeeras jechuun ibsa kanaan eeramee jira. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortoodooksii Itoophiyaa qulqulluu Abuune Maatiyaas gama isaaniin bara jireenya keenya gabaabduu kana keessatti hundi keenya tokko taanee daandii waaqayyo nu gaggeesse hin gaggeeffamne amantii keenyaafis sirna mana amantichaa kabajuu qabnaa jechuun eerani. Abuune Maatiyaas itti dabaluudhaan waldhabdeen tibbana mana amantichaa keessatti mudate mariidhaan furamuu isaattis gammachuu akka qaban ibsanii jiru.
ወሬው ሲሰማ በውጭም በውስጥም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይደሰታል። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሆነው። አመስ ኦዱን መሪዳን ወልደብዴን ኩን ፍረሙ የሮ ደጋሙት ኢትዮጵያኖተ ብየ ኬሳፍ አላቲፍ ገመቹዳ አኒስ ገመዴራ የሮ ከምትዩ የሮ አዱኛ ከነ ይረ ጅራኑት ረኮ ሙደቹን ይሳ ዋነፉ ሚቲ የሮ ረኮንቲ ሂኑመምኔ ስንጅራቱ ገሩ ረክኒቸው ጉማዳን ቤኩምሳን ፍሩዳ ዋን ጉዳን Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad abbootiin rakkoo keessoo isaaniitti mudate mariidhaan furachuu isaaniitti gammachuu akka qaban eeraniiru.
ያለፈውን እንማርበት መግለጫ ወጥቷል። እሱም በስርዓት መፈጸም የቀረ ካለ መፈተሽ ከንደርቤራ አብረን ibsibee hojiitti taa'ee qabu kana fe'isa gatta'uu dhiifama waliin jechuudha kan barbaachisu akkasitti bakka tokkotti deebitanii isin arguu koof gammadeera abbootii ogummaa qabaniif bilchaattota ta'an argeera biyya abboota akka keessanii qabdu tajaajiluu kootti baay'een gammada.
Abbootiin mana amantaa kun marii isaan irratti ibsa kennaniin daandii tokkummaa cimsuu fi tajaajila babal'isuu hordofuun sirrii ta'uu amananii waliigalteerra gahameera jechuun ibsa kana keessatti eerameera. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun Waashingtan DC irraa kan isinii darbaa jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii nutti ceena. keeniyaa keessatti muggeessuun wal'aansa kaansarii gufachiisaa akka jiru gabaasamee jira dhimma kanarratti maddii oduu rooyiters gabaasan ni qindeesse jaallanneen dhiyeessa.
akkuma namoota hedduu keeniyaa keessa jiraatanii ispreenzaa meenaan gara waggaa shan dura akka kaansarii harmaan qabamte hin amanne turte.
kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u jedheen yaada haaluu keessa ture nama tokkotti illee himanne inuman callise.
Kana gochuu kootiin ogeessi yaala barbaachisaa ta'e ituu naan kennin akka duubatti harkifatu taasise garuu wanti ba'aa guddaa natti ta'e maallaqa yaalaaf na barbaachisu argachuu ture. Wal'aansi fayyaa kaansariif kennamu kan keemooterapii jedhamu al tokkoof doolaara dhibba lamaaf saddeettama gaafata. Kun immoo keeniyaa keessatti giddugaleessaan mindaa ji'a tokkoof walakkaati. Kanaaf maallaqa liqeeffachuutu irra ture namoonni yeroon bilbila bilbiluuf narraa kaasuu didan jette.
Garuu waanuma fe'es ta'u warri naaf dhaabbatan jiru turan isaan galateeffachuu malees wannan jedhuun qabu akka amantaa kiyyaatti namoonni keeniyaa keessa jiran sababa kaansariidhaan qabamaniif qofan du'an. Maallaqa dawaa yookaan immoo wal'aansa argachuuf waan hin qabneef lubbuun isaanii darba.
Akkuma Afrikaa iddoo baay'ee keessatti mul'atu keeniyaa keessatti namoonni kaansariin qabaman irra hedduun isaanii dhukkubichi ega hidda fageeffatee sadarkaa olaanaa irra ga'ee qabamuu isaanii baru. Kana jechuun filannoowwan carraa wal'aansaa daangeffamanii fi maatiin aarsaa maallaqaa guddaa. baasuu jechuudha jedha gabaasni baankiin addunyaa baase namoota keeniyaa miliyoona shantamii sadii keessaa harka digdamaa gadi kan ta'an inshuraansii fayyaa biyyoolessaa keessatti galmaa'uu isaanii ibseera kana jechuun immoo baasiin eegumsa fayyaaf oolu waggaatti kanneen miliyoona tokko ol ta'an gara hiyyummaatti dhiibaa jechuudha akkuma keeniyaan waliigalatti qabeenya horachaa deemtuutti dhukkuba kaansarii. adda baafamuuf carraa jiru dabalaa jira. Ragaan ministeera fayyaa akka agarsiisutti dhukkubni kun bara 2012 hanga 2018 gidduutti haala harka sadii jechuun danda'amuun dabalaa jira. Umriin jiraachuutti danda'an fooyya'uu fi amala balaa kaansarii kanaaf nama saaxilan kan akka nyaata fayyaaf hin tolle nyaachuu, sochii qaamaa gochuu dhaabuu, dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuun. rakkoo kaansarii kanaaf ka gumaachan akka ta'e ministeerri fayyaa kan keeniyaa ibsee jira garuu maqaballeessiin dhukkubsattoota irra jiru haala jiru daran hammeessaa jedheera giddugala wal'aansa fayyaa raadiyooteraapii jedhamu itti kennanii fi yaalii dhukkuba kaansarii keessatti kennan kan naayiroobii irraa dooktar biriijid niyaabuutoo akka jedhanitti dubartoonni kaansarii beekamoo kanneen akka fiixee gadameessaa fi. harmaa adda baasuu ni sodaatu.
Having cancer is it's not a it's not a death sentence. You have to live to tell the story.
Kaansarii qabaachuu jechuun murtii du'aa akka hin taane nan beeka. Seena kee himachuuf jiraachuu qabda.
Jechuun dubbattee jirti.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.